muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye francine niyonsaba yagarutse mu burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero ibihumbi bibiri mu gihe gito ku isi ni koko mondiyale itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa uburundi ndagihowe cyane ni umunezero ntafite ukuntu nugaragaza nabonye abarundi batwenga bose ndumva yuko nakoze ibidasanzwe nanjye ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi francine niyitegeka yakiriwe n'abaturage benshi i bujumbura u rwanda rumaze gukingira covid cumi n'icyenda ku buryo busesuye abaturage barwo icumi ku ijana abarundi b'impunzi mirongo irindwi bari bamaze amezi atandatu mu maboko ya polisi ya tanzania ubu baridagadura turavugana nabo muri aya makuru naho muri tunisiya ubucamanza bwa gisirikari bwafunze abadepite babiri ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi muri tunisiya nk'uko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi umucamanza wa gisirikari yategetse ko abadepite babiri bo mu ishyaka ritavuga rumwe na perezida wa repubulika kayis sayed bafungwa frederike nkundikije arabagezaho iyi nkuru ibyo bibaye mu gihe muri icyo gihugu ikibazo cy'agateka kaziramuntu giteye amakenga nyuma yaho perezida afashe ingingo yo kwigungira ko ubutegetsi bwose mu kwezi kw'indwi sentare ya gisirikare yafunze nidala saudi hamwe na edine makrufe umukuru w'umugambwe karama yama yanibaguye perezida kais saida mu nama nshingamateka ifungwa ryabo rishikanye igitero c'abashingamateka batanu bapfunzwe muri iki gihe saudi yapfunzwe yagirijwe utuka abakozi bajejwe umutekano ku kibanza c'indege mu mezi atanaheze nk'uko mu nshingabanza wiwe yabibwiye itorokanizo ry'amakuru reuters makurufu nawe yahagaritswe hanyuma akarekurwa mu ndwi iheze igihe yari yitavye urubanza muri sentare yaciye asubira gufungwa inyuma yaho yankiwe kuburanira saudi yari yamutoye nk'umushingwamanza wiwe itangazo ryashizwe ahona na sentare ya gisirikare rivuga ko umucamanza yafashe icemezo co gufunga makurufu amwagiriza ko yateye ubwoba umucamanza wa gisirikare anamwagiriza uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi Frederic Nkundikije komeza utubwira noneho amagorwa y'uyu munyakanadakazi wamaze igihe yarashimuswe n'intagondwa z'abajihadisiti muri Burkina Faso.
Hari haheze umwaka Edi Sablé yafatiwe muri Burkina Faso agerageza guca mu myanya y'intoki abamunyoruje n'aho yari azi ko ashobora kwicwa. Uyu mufasora afite imyaka mirongo itatu n'indwi hamwe n'umutaliyano Luca Taceto bari banyorojwe mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bari mu buseruko bwa Burkina Faso aho bariko baratembera bagana igihugu ca Benin Bre na Taceto bamaze amezi cumi n'atanu bari mu minwe iyo murwi imbere y'uko bawuca mu ryahumye bagahunga mu bucabucagu haraheze imyaka itandatu imirwi ibiri y'intagondwa Al-Qaeda na Islamic State inyuruza abantu mu ntara Sahel igaheza igasaba ingwati imbere yo kubarekura bamwe mu banyamahanga bakiri mu minwe iyo mirwi harimwo umumenyeshamakuru w'umufaransa Olivier Dubois yanyurujwe mu kwezi kwa kane ari mu buraruko bwa mari muri burkina faso aho ubugizi bwa nabi bw'umurwi jihad ugwiriye abanyamahanga cumi baramaze kunyuruzwa ijwi ry'amerika leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo iratangaza ko yataye muri yombi umuntu ukomoka mu burasirazuba bwo hagati nayo ni inkuru mugezwaho na frederic nkundikije baye umunyamahanga wa mbere afashwe ariko akorana n'uyu murwi uyu mugabo yahagaritswe n'umunyayorodaniya nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa leta ya kongo patrick muyaya mu kiganiro ahaye itorokanizo ry'amakuru reuters yahagaritswe ari mu gisagara ca masikabe hafi y'umuji wa beni mu ntara ya kivu ya ruguru aho umurwi adf wama wakoze ibitero umurwi adf wa kisilamu murongowe n'abakomoka muri uganda niwo wagirizwa ubwicanyi bumaze imyaka itatu bukorerwa mu bisagara vyo muri iyo ntara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abarongoye uyu murwi baragiraniye amasezerano n'umurwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu naho ishirahamwe mpuzamakungu rivuga ko atavyemezo rifise vy'uko uyu murwi utegeka umurwi w'abarwanyi ba adf
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho muri hose kandi mudusange no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima iratangaza ko u Rwanda rumaze guha inkingo za covid cumi n'icyenda zose za ngombwa abaturage barwo icumi ku ijana bityo rwujuje umugambi OMS yari yarateganyije kugeraho muri uku kwezi kwa cyenda nk'uko dr sara ndungu ba uhagarariye oms mu rwanda bivuga u rwanda ni intangarugero mu karere kuva ibikorwa byo gukingira bikimara gutangira mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu gushize umuyobozi mukuru wa oms dr tedros adanom gebreyesus yatanze umugambi rusange wo gukingira abaturage icumi ku ijana ba buri gihugu ku isi yose bitarenze uku kwezi kwa cyenda mirongo ine ku ijana bitarenze ukwa cumi na kabiri gutaha na mirongo irindwi ku ijana hagati mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri oms ivuga ko ibihugu cumi na bine by'afurika ari byo byageze ku mugambi wa mbere w'icumi ku ijana bitatu byonyine gusa ku mugabane wa afurika byageze ku mugambi wa kabiri wa mirongo ine ku ijana naho u rwanda kugeza ubu rwabonye inkingo za covid cumi n'icyenda zigera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana ane zaturutse muri covax ya oms ikigo cya afurika gishinzwe gukumira indwara no mu masezerano bwite atandukanye rwagiranye n'ibindi bihugu rumaze gukoresha inkingo miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu zahawe rero ku buryo busesuye abantu icumi ku ijana kuri miliyoni cumi n'eshatu barutuye oms yanzura ivuga ko izafasha u rwanda kugira ngo ruzabe rwararangije gukingira abaturage barwo mirongo itandatu ku ijana hagati mu mwaka utaha dukomereza amakuru yacu y'ibiyaga bigari mu burundi francine niyonsaba yagarutse mu gihugu avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero ibihumbi bibiri mu gihe gito cyane ku isi yakiriwe n'imbaga y'abaturage benshi i bujumbura mugenzi wacu eloge wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye n'amateka n'umugisha ku burundi iki gikombe mubona ni igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi uwo ni francine niyonsaba munanuzi w'umurundi kazi igihe yaratahutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe melchior ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yari akikijwe n'umuvyeyi nyina muvyara umukuru w'igisagara ca bujumbura jimi hatunga imana n'abandi bategetsi yagarutse ku mateka yandikishije muri aya mezi aheze yibutsa ko ari iteka ku gihugu cyose aho nahereye mu gihugu cya amerika nkahatsinda metero ibihumbi bitatu n'amajana abiri birengako nkagenda mu gihugu cy'ubufaransa ntakoze ibihumbi bitatu nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira gatanu mu myanya inyaruka ku isi nkavaho nkajya mu gihugu cy'ububirigi nkatsinda ibirometero bitanu kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka sinagarukiye ngaho naragiye mu gihugu cy'ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera nsinda twarikondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona ni igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi natsinze ku bihumbi bitanu akaba ari igikombe kidasanzwe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi naho icyo gikombe ari irya mbere gitashe mu Burundi haragaheta umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero ibihumbi bibiri niyo nsaba yabonye muri iyo ntsinzi hagena inkino zihuza abantu ntagarukiye ngaho naciye ngenda mu gihugu cya croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku bihumbi bibiri aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota itanu n'amasegonda mirongo ibiri n'imwe n'ijana mirongo itanu na bitandatu ibyo ntibyari bwo bibeho ngaha ku isi niho ko mondiyale itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi ndagihowe cyane ni umunezero ntafise ukuntu ugaragaza kuko intsinzi y'iwanje nayibonye mwo ibintu byinshi narabonye abarundi batwenga bose yaba abari ngaha mu burundi abari mu mahanga ndumva yuko nakoze ibidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi nk'uko yiyemereye ko akatabonetse byabonekeye no ku bantu isinzi baje kumusanganira bamwe babwirijwe ariko benshi ku bugombe bwabo kuva ku kibuga cy'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara ca bujumbura abato n'abakuru abakenyezi n'abagabo abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuha amashi mu gihe yarengana ari mu modokari hejuru apepeye abaje kumwigina abantu bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika iyo imana yuguruye ntawugara igitangaza cyabereye cyabereye cyabonetse hano mu burundi mu gisagara ca bujumbura bataza kumuha icubahiro kuko imana yaramudugije kuko imana yamudugije ntawumusubiza hasi bose cyane cyane ugwaruka rukura amaboko mu mpuzu wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu canke basigaye bakunda abarundi babo niwe murundi wa mbere tubonye yari afise koroteje nk'iyo twabonye turanezerewe cyane n'intsinzi ya Francine Niyonsaba umwana wacu umwana twareze ateye iteka igihugu yerekanye yuko n'abigeme bashoboye n'isi yose ibimenye dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga ngurukanabumenyi isinzi ry'abantu ryakiriye Francine Niyonsaba ryaheruka kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi yaje kwakirwa kenshi avuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye harimo iz'imiryango rukristu canke abahora baja kwakira abakuru b'ibihugu vyo mu karere bagendera igihugu nk'uko biherutse kuba umupfasoni Suluhu Samia Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu c'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze imbere y'uko atahuka umuronsi aturuka mu ntara y'urwigi mu buseruko yarakejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi hatibagiwe abategetsi barimo perezida evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri amerika bitabiriye inama ya onu igira mirongo irindwi na gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta eroje urikaneza ijwi rya amerika francine niyonsaba yagarutse rero mu burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye mukurikire iby'uko yakiriwe ku buryo bw'umwihariko radiyo ijwi rya amerika impunzi z'abarundi bagera kuri mirongo irindwi bari bafungiye muri kasho ya polisi ya komine kibondo muri tanzania bararekuwe umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira neza ibyabo izo mpunzi zari zimaze ikiringo cy'amezi atandatu mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo bariko baritegura gusubira mu nkambi basiguriye ijwi rya amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa kagira nk'ubu ugasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mu mugabo tukagira nk'uko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'ibigwanisho kandi hano igipolisi kirahari igisungusungu kirahari mugabe nk'ivyo vyose bakagira iki bakaduha bakaduta kw'amakesi kweri turebye ivyo byose bivana n'agahohotero turimwo turagira iki turimwo turabona nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi kubera usanga kunjya badupokereza nta mahera turonka yo kwisegera nk'ubu je mfise umugore afise imbanyi nawe nabuze amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene nari ngiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima mugenzi nabe tireka nzi gukora ku munsi ntaha n'ubundi baguma badufasha badufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibiryo bakaduha hama bakaduha n'izo nkwi bakadufasha hanyuma tugatekana icyo twosaba un n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baza baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi abo bonyene baze bishikire bishikire k'uwo muntu bahashike barabe ingo amatati bafitaniye n'abo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi umuyobozi w'igipolisi muri komine kibondo bwana simon mwakaringa mu kiganiro yahaye abanyamakuru yasiguye ko muri bo abagabo ari mirongo indwi na batanu n'umukenyezi umwe yemeza ko mu gasho hasigayemwo abarenga gato mirongo itanu batararangiza ibihano bafatiwe izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe aho benshi muri bo basanganywe amakosa y'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi walioko magereza na jumla ya, ya wafungwa abari mu gasho ibitigiri ni mirongo indwi n'indwi amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu ca Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka nkambi badakurikije amategeko mengine ambayo ni ya kawaida katika jamii. Unajua, tuna kambi ziko hapa, kwa hiyo hii hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini.
bwana makaringa ahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atankomanzi Unajua, yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji.
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bigigi bituranyi abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ari kosa murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza buri gihugu gifise amategeko yacyo n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko Kama Watanzania kuna mipaka kwenye suala zima la ukimbizi.
abafatirwa ibihano kenshi bacibwa ikiringo cy'amezi atandatu mu gasho iyo bamaze igifungo basubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu burundi nabo baratahanwa iyo binyuze mu nzira zitaganwa n'amategeko uruko umwaka utashe harafungwa barenga gato jana na mirongo ibiri ibitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa babatinyisha kugira bahunguke ku bwinshi kuva komine kibondo mu ntara ya kigoma mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko ubuzima gakondo bufite akamaro nibwo mugenzi wacu fidele niyongabo aganiraho n'abatumirwa babiri uwa mbere ni madamu jeannette karire umuyobozi wa sosiyete karire products akaba kandi ari ikegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abagwizatunga amahinguriro n'abanyamyuga mu burundi ari bujumbura mu burundi uwa kabiri ni dr remo muganga umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'ubuhanga bw'imiti farumasi ari i kigali ubuvuzi kama ubuvuzi kavukire ni ubu- ni ubuvuzi bufatiye cyane cyane mu bumenyi kama ubumenyi kama hanyuma no ku biterwa ku byimeza kama nibyo ni mwene nka birya tuvuze kama ni ibya- ni ibyabayeho ni ibyariho imbere y'uko iyi si tuzi ngaha an- i- ibaho ni ibyariho imbere y'uko twebwe abantu tubaho abantu mu myaka itandukanye nibyo twasanzeho nibyo tuzosiga ni ubwo bumenyi rero hanyuma ego hariho ibyigwa n'ubushakashatsi buca bufatira kuri iyo kubu- kugira eh, ni- bisumbije kubera ubwo bushakashatsi ubu unyi tugezeho Eh, mugabo ariko koko ni ubuvuzi kama cyangwa ubuvuzi nibyo kuva na kera n'ubuvuzi eh, bushasha bw'abazungu bufatirako niko nobisigura muri ayo majambo yego namwe dr remo mwobisigura gute ubuvuzi nibaza mu kinyarwanda ko muvuga gakondo rwose fideli basusikari n'abaza ku biganiro gusuza nanjye eh, madamu jeannette karire Eh, ubuvuzi gakondo eh, twari tunabona kandi ari ubuvuzi buturuka ku kamere yacu Eh, bivuga ngo ni ubumenyi bwaturutse kuri bo byatugira kujyana kwavuka kuko ukuri kubakera nk'uko kandi yabisobanuye madamu jeannette karire nibyo abavuga cyane yuko n'ubuvuzi eh, bushya eh, tukabona kandi ko bifite n'akamaro ko n'umuco wacu barimo barasongereza n'ahandi hose haba hari ubwo buvuzi buri mu nzamba rya mbere kuko buri hafi yabo buhindutse kandi bugana kuri imyumvire yabo cyane cyane ko usanga muri sosiyete barimo hari abashinzwe kuvura eh, navuga ngo bakaba bazwi ko ari- aribo mushinga ariyo navuga ngo sigi cyangwa se eh, uruhare bafite muri sosiyete runaka barimo kugira ngo babungabunge amagara y'abantu gute bwoba bwunganira gute madame jeannette karire bwa ubuvuzi kama bwoba bwunganira gute ubuvuzi bw'ikizungu tubatwumviriza ubwa mbere na mbere ubuvuzi kama si cyo kimwe n'ubuvuzi bw'ikizungu ubuvuzi bw'ikizungu buvura indwara bimaze kwibonekeza bikavura ni- n'ibiboneka ku ndwara tuvuge nka malariya hariho ubushuhe hariho kumeneka umutwe hariho ku- murumva yuko ubuvuzi bu- bw'abazungu buvura ibibone- ibyibonekesha ku ndwara ibyo umuntu aba arwaye mugabo ubuvuzi kama ubwa mbere na mbere bifatiye ku ngaburo ibyo umuntu aba akeneye kugira abeho kugira umubiri wiwe ushobore gukora neza Eh, ingaburo sinzi ko mu kinyarwanda bakivuga gutyo mu kirundi tuvuga ingaburo ni ibyo eh, bijya byunyunyu bijya byunyunyu umubiri ukeneye buri mu- ni ni ingaburo bijya mm, by'amagufa uyu muntu ukeneye koza umubiri bifata mu ngaburo rero ubuvuzi kama bikene- bi- bikora cyane mu gukinga mu koza umubiri no mu kunganira umubiri mu kunganira umubiri kugira umu- eh, cyane cyane umubiri ntugware kandi umere neza nagira mvuge cyane cyane ku byerekeye ubuvuzi kama bufatiye ku mfungurwa Ah, murazi yuko o- umufilozofe yatanguye ubu buvuzi tuzi bw'ikizungu eh, yavuga ati mu gifaransa bavuga que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture novuga yuko bavuga ko i- ibyo ufungura bikubera umuti hanyuma uyo muti ube ibyo ufungura iyo onye novuga yuko ko ubuvuzi kama ariko bukora cyane cyane Eh, rero iyo turiko tura- turavuga ubuvuzi kama cyane cyane twavuga ko ari ingaburo zikoreshwa nk'ubuvuzi muri iyo ntumbero ni ingaburo nkaba nk'ibyayi dufata nk'igisura umuntu aba aba ariko aranywa nk'icyayi ntaba ariko aranywa kugira yivure diyabete cyangwa yivure umutwe uburuhe cyangwa umutwe wamenetse cyangwa yivure igitigu aba ariko aranywa kugira agire amagara meza ubuvuzi kama rero icyo bwunganira ni ukugira ubuvuzi kama bu- bu- bukora ku magara meza bufasha ku magara meza ariko ubuvuzi bw'ikizungu buza gukiza kandi buda- eh, amagara mu kirundi bavuga ngo amagara ni amazi amazi yasesetse ntusubira kuyanwa ntusubira kuyayora ntusubira kuyayora amagara ni amazi aseseka ntuyore rero ubuvuzi kama bura- bu- mu gukinga no mu gufungura neza no muri izo ngaburo eh, ni ukugira tugabanye indwara indwara ntizize ziri mu mfungurwa umubiri ni imfungugwa ibyo icyo gisuru ni imfungugwa ni imfungugwa bavuze muringa ni imfungugwa bavuze umugombe sinzi ko mu kinyarwanda bavuga gutyo mugabo mu kinya umugombe ni imfungugwa ibintu byinshi ugutwi kumwe ni imfungugwa Eh, imbere yo kuba umuti uba imfungugwa namwe D- dr raymond ko mubibona mubona bwunganira gute ubwo eh, buvuzi gakondo bwunganira ubuvuzi bw'ikizungu Ah, icyo nakongera ku byo ah, avuze madamu jeanette karire ah, ni ko igihe twigishwa ko ah, eh, iyo miti iva ku bimera eh, ya gakondo eh, itangwa muri bifungurwa Ah, ariko ni uko ah, itandukanye nanone n'iya kizungu iya kizungu Eh, kubera ko menshi ko yasanga kugira ngo uvure indwara runaka Eh, tuvuge urwaye malariya imiti gakondo ushaka ko umuntu urwaye malariya ashobora kuba usanga kugira ngo agire imirire myiza cyangwa se ubuzima bwiza ariko nanone ikaba itandukanye n'ikivugo kuko yo ni uruvange ni uruvange ndavuga imberamoshi mu gifaransa cyangwa se nyinshi mu cyongereza n'ibintu byinshi bivura siporo ubutabire nyarwanda ni na na rekompoza zitandukanye bisaba rero ko imbangira byinshi usanga bitandukanye usanga umutima cyangwa se biri gusa ugasanga kandi ushobora kuba byagira byinshi bikora mu mubiri w'umuntu uburiyemo ushobora kuba n'umuti ufite malariya uvuye icyarimwe eh, n'umuriro eh, ndavuga shinge mu gifaransa cyangwa mu cyongereza bivuga rero ngo eh, iba ari imiti ifite eh, ubushobozi bwinshi kuko ifite byinshi binavuga biri hamwe bishobora kuba byanafatanya kugira ngo birumve kurusha ikindi kintu byerekeye imiterere yayo ikindi cya kabiri ko nanone eh, hari hari indwara buriya tudashobora kuba twavura n'imiti ya kizungu ushobora kuba wavuza imiti gakondo eh, bivuga ngo ufite umwihariko wayo kandi ko nanone imiti ya kizungu yaturutse kuri iyo miti gakondo bivuga ko n'ubundi nyine ni intangiriro ndetse usanga nk'abantu ngono bakoresha ku bya kera bavuga ngo ariko twakoresheje gakondo kuko twakoresha cyane igihe kizungu intangiriro y'iyo miti yose niyo yaturutse myinshi usanga n'umuntu gukora imiti tuyeye kuri iyo miti ya ka- ya- ya gakondo Eh, ikindi ashaka kuba bitandukanye none ni uko eh, iyo miti eh, abantu ba- bayifata kwirinda cyane cyane abikoresha kuba bumva ko ari ubwigere bitandukanye nanone na hariya cy'igihugu ko bashobora kuba imishinga abantu bidashoboka yego ariko usanga abantu bayibona kuko yegereye imitekerereze yawe yegereye kandi n'umuco wabo kandi avuga kuko buri gihugu kigira umuti imiti yare runaka igwa yo ruhurizaho yabuze avuga umugombe tunaturongera mu kinyarwanda ariko ushobora usanga ari ibyatsi byihariye tuvuye ku bashinwa utabona mu rwanda byihariye se muri canada utabona mu rwanda cyangwa ngo ubone mu gice cya afurika kimwe ko wabona muri afurika imwe yihariye ku bwabo bivuga ngo usanga yigiye kandi umuco naho ubundi ku miti yose icya kizungu yo ntabwo wavuga ngo paracetamol usanga uri iy'abafaransa cyangwa se ngo ni iy'abongereza tuyikoresha ahantu hose icyo ushaka kuko kidagisa nk'aho gitandukanye cyane byerekeye n'iyo miti ya kizungu
akandi kantu yego nagira mvuge akandi itandukaniro riri hagati y'imiti kama n'imiti y'ikizungu ni uko kenshi mu muti w'ikama ntabwo ukoresha bavuga yuko ukoresha amababi n'ibabi gusa ntuhimbagura ibabi ngo urondere akamolekire ntuhimbagura bavuga yuko ukoresha umuzi n'ibabi ubikoresha byose ukabiteka ntukura kamwe kamwe mugabo ku muti w'ikizungu kenshi ni umuti wigana ikintu kama cyariho ikintu kama hanyuma ugashaka gufata akantu kamwe kamwe mu rurimi rw'ubushakashatsi yavuga mu gifaransa bavuga akamolekire ugafata akamolekire cyangwa akantu kamwe kamwe ukongereza n'ibindi bintu mugabo ibintu ibiti kama kenshi ubikoresha uko biri nta bindi wongeramo nta bindi umuntu agenda gukoresha yongeramo ushobora kongeramo isukari cyangwa ukongeramo umunyu cyangwa ukongeramo ubuki mugabo byose ni bivuga ko ari ibintu natirere ntabwo si ibintu shimike si ibintu sentetike mugabo ubuvuzi bw'ikizungu bwo bwo bukoresha ibyinshi ibintu bahinguye mu maraboratwari bahinduye mu maraboratwari nicyo gituma kugira bize gukiza akantu kamwe kamwe mugabo bisarabye umubiri wose ni ibyo nagira ngo ngire Ego, tuze ku mirongo ya telefone dufite kome kome uratwumva uriko ndabumva neza cyane kome uhamagaye urihe
mpagaze bujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya muyinga ego ufise akabazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
nubwo nyinshi akamara baza batumire ego nk'iyo umuntu agwaye akoresha umuti umuti wa umuti kama umuntu agize ikibazo cy'uburwayi agakoresha umuti kama agakira mbega birakomeye kandi gusubira kuza kurongera kwa muganga wawe yuko yuko yuko imiti yakoresheje ngo atashobora gutera umubiri ngo mwishyura madame ego birakenewe cyane yuko umuntu akoresheje imiti kama kugira yivure iki n'iki n'iki ubwa mbere akiza kuba yakoze ama egizama amatesite aba azi icyo ariko arizura hanyuma kugira yemeze yuko yifite neza ni byiza yuko asubira kwa muganga ukagira ayandi ma egizama ayandi matesite kugira urabishe neza yuko wakize ntiwemeze yuko umaze kumva neza kumva neza mu mubiri ngo wakize ikintu utegerezwa rero kuvuga kugenda gusubira kwa muganga mugakurikiranwa jewe ngene nkorana n'abantu nk'abantu baza kundondera bababwira uba ufite umuganga ariko aragukuza ukaza ntubwire ngo jewe ndagukiza byose kubera je sindi umuganga muganganga rero ukaza nkaguha ibyo ukeneye ukabifata byakuguye neza wakize usubira kwa muganga kugira wemeze yuko wakize kuba murakoze murakoze cyane ego dufite kandi desire desire uratwumva ego ndabumva desire uri he ego ndabahamagaye ndi ku mugwa mukuru wa politiki igitega ufite ikibazo icyimvuye mu burundi yari intererano nagomba guterera ku mure ku bijyanye n'ubwo buvuzi kama mu bisanzwe ubuvuzi kama ni bwiza cyane na cyane cyane ku babukoresha nababwiye ko asanzwe ndi umuntu asanzwe akoresha imiti kama mu kuvura abasanzwe barwaye indwara zitandukanye icyiza cya mbere navuga rero nk'intererano yo kuvuza imiti kama umuti kama wawukoresheje ku rugero rwiza noneho neza urakuvura kandi nta navuga nti nturi nefase ku magara y'umuntu nta nkurikizi zishobora kugaruka ziturutse kuri wa muti we kama umuntu aba yafashe bitandukanye n'umuti w'ikizungu uwo muti usanzwe uhinguwe hari igitabo nasomye nabonye ko ibice mirongo ine ku ijana by'abantu ba- bapfa ba- bahitanwa n'indwara ziturutse ku miti y'ikizungu baba barafashe muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu amakuru yo muri aka kanya nahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umugoroba mwiza murakarama